Mootiin namaa hin shaaramaa kan shaaramee kan shuumamaa mootiin idmee hin shaaramne rabbisi mootiin alama yoomuu tamteeti mootummaan eenyu dhufee sin falama yoomuu tamteeti mootummaan teeti aangoon biyya lama yoomuu tamteeti mootummaan sima haqaan gabbaramaan yoomuu tamteeti mootummaan hin gabbarruu ilma nama yoomuu tamteeti mootummaan. bismillaahi maqaa keetiin jalqabadhaa dubbii kiyya na gargaarii yaa ilaahii mootii hin qabne hiriyya ikhlaasaan na taasisi hundumaa hujii kiyya fagoonu yaaddi qalbiinati nu guutiniyya adliidhaan nu moosisi nu godhii abbaa biyya nu moosisi oromiyaa nu badhaasi bilisumma yoomuu tamteeti mootummaan سفرسنا يا إلهي موتنا كاسي والله إيمانها كا إلهي كما كين نوكاي kaayoo hedduu dhaqabnaati galmaan nu gahee nama nu diiguu deemu ilaahee nurraa dhaye jidduu ummata keenya quu'aaf tokkummaa kaahe namni isaan diigu milkaa'een haa diigamuu boodafuma yoomuu tamteeti mootummaan. sima gabbarra yaa rabbi hin gabbarru ilma nama kana jalaa nu baafachuuf nuuf ergiteerta ergama dhuga dubbataa nama ammas dhuga oonfamaa nagaaf rahmanni irratti yaa jiraatu yoomuma kaayoo isaanii galman gahuudha hawwiin keenya kanuma haa ol taatu haqummaan haa eegamuu mirgi nama yoomuu tamteeti mootummaan yakka malee maa fidhama yoomuu tamteeti mootummaan qabeenyi saama saamama yoomuu tamteeti mootummaan lammiin biyyaa kanaaf falma yoomuu tamteeti mootummaan kanarra maaf ajjeeffama yoomuu tamteeti mootummaan. dhalli namaa hundinuu bilisaan haa jiraatu kanaaf falmaa rabbii haqummaan olaa taatuuf boolla jawwee haa seenuu naftanyaan nama nyaatu warri keessaan bineensaa gubbaan nama fakkaatu ka mirga qabdan jedheessu bee ummata nyaatu biyyatiin nagadhiifte yeroo nurra habaatu yakkamaan hunduu qixaa dabbii haa argatu ka nagaafiin ummanni ifaan ifa gaafatu ka waggaa meeqaa tamaa lubbuun namaa dhumatuuf hayyuun bahee falmatu mirgoota diimokiraasummaa yoomuu tamteeti mootummaan. amantiinis wal qooduu taree jira zamanni waan fedhe haa hordofu ilaalcha qabuun namni dhugaan innuu ifaadha haa badhee jira dukkanni dhala ilma namaarra haa fuudhamuu lugaamni yakka malee hidhamuun saamamuu hundu guugamni ka ummanni iyyaaru falkan guyyaa quuqamni qabeenya isaa irraa maa buqqa'a ummanni lubbuun namaa walqixaa kabajaa qaba namni humnaan nama roorrisuu eessa jira hayyamni kanan dhorga keeyyanni nurraa dhaabaa shororkumma yoomuu tamteeti mootummaan biyya waliin buusanii tirfii jidduu baafatu qaroomee jira ummanni akka nurraa dhaabatu lubbuu ummata dhumeef addunyaan haa gaafatu ummata bara dheeraa nagaa waliin jiraatu walii kennee intala walitti heerumsiifatu amantii tokko qaba ka waliin geggeeffatu nabiyyallaahi muhammadun duuka itti hidhatu nagaaf rahmanni rabbi isaanii irraa jiraatu fala addunyaa tanaa gaafa biyyi dhamaatu gaafa ummanni irree wal cunqursaa jiraatu rabbiin ummataaf ergi haqqiin akka ol taatuuf isaan hordofaa har'a wal miidhuun nurraan taatu nu ummanni muslimaa ka gar tokko salaatu waraanaa walit deemna ajjeefne wal dibatuuf waliin nu buusee diinni bu'aa jidduu baafatuuf angoodhaan dheeriffatuuf jarri silaafuu beekama yoomuu tamteeti mootummaan. kunuma jiruu beekaa durirraa haga ammaa naftanyaa waliin dhahuu dhummataa gama lama angoo fi dheerifachuuf siyaasaa fayyadama gaafa ummanni oromoo falmatu oromummaa amantiin nu qoqqoodan akkan kaane tokkummaan jidduu keenyattu manii malaan garaagarummaa akka nuti falmanne mirga abbaa biyyummaa akka nu jaarraa dhiira baanne ta'een nu gabrumma mataa waliin nu dhahaan nutti arganii doofumma tooftaa jaraa kun yoomumaa barateera dhaluun namma yoomuu tanteeti mootummaan kanaaf falmaa jirra roorroon kana laala'a hawwiin qeerroo baadhihaa kafalmaar uuf sodaa dhabee qawweefferro numaan nu gabroomsite duraaniyyuu bardeeroon kennaan kenna cabsanii nu taasisanii zeero amma booda nu galee lamuun sobamnu dhiiro ta tokkummaati yeroon amma gadaan bilisumma yoomuu tanteeti mootummaan nurraa kaasii gadantumma yoomuu tanteeti mootummaan mootummaan nurratti ilaaliin gabrumma yoomuu tanteeti mootummaan biyya teennaa irratti abbumma yoomuu tanteeti mootummaan teenna godhii olaantumma yoomuu tanteeti mootummaan. Indagannu as geennullee garuu waan keessa dabrine qabsoon urgeeffatan tuni bara laaftuutti margine. keenyas ilaalaaftuudha nuti faamaal argine seera irra dhaabbanne haqa keenya falmine meeshaa waraanaa malee siyaasaadhaan cabsine bu'aa isiillee argine warrin argiin meeqaatama yoomuu tanteeti mootummaan kanaaf garaan nu waadama yoomuu tanteeti mootummaan meeqa dhabne hayyuu nama yoomuu tanteeti mootummaan hin baafannaa dhiigaan guma yoomuu tanteeti mootummaan mootummaan bakka bu'aa saaniinuma yoomuu tanteeti mootummaan. Meeqa kanuu jecha du'e diina jawwee afaan bu'e meeqa du'e biyyee tahee kan baqatee biyyaa ba'e ka jiru ima ol arga gaafa yeroon isaa gahee kan jirree santu hedduun adaamaa nutti ta'e dhaloota bilisummaa dheebotee manaa bahe osoon dhugin biyyee tahee kun gadda kenna yoomuma yoomu tanteeti mootummaan. lafee ummata keenya kanuu jecha jajjabe gabrummaa jala taa'u keenya of su'u dadhabe diina afoo dhaabbatee osoo arguu of qabe akkanaanin seenaa diinni kanniin hin jabe aarsaa meeqa godhame duraan irraa jalqabe diinni taraa nu dabree mililikirraa qabe kan fixee kaanas dhabe manni hidhaa kullinnuma yoomuu tanteeti mootummaan. meekan zamana duraanii sootumaan bira geenya ammaaf yeroon nun gahu baalamaan lafa keenya gabaabsinee dubbannahaa seenaa bara dhiheenya sirna diddaa gabrummaa qabsoo abbootii keenya waaqoon irraa jalqabee lallagaa adi fageenyaan jara gabrummaa diduun biyyaaf ta'e fakkeenya waaqo jechuun goota keenya qabsoo seenee ijoollummaan yoomuu tanteeti mootummaan. Muhammad gadaa qaalluutu jira waaqoon durallee baay'ee namatti tola osoo achiin eegalle seenaa Muhammad gadaa gabaabsinee yoo laalle barraa'ee taa'ee jira yoo laaltan kitaaballeen maanguddoota gaafanne kuufuu dhabnaan kanalleen gootota hambaa jaraa hedduu qabnaa har'alle fakkeenyaaf keessaa yoo laalle akka haasaa waaqoo diima yoomuu tanteeti mootummaan tumurarran dubbatame seenaa nama kana isa qofaayyuu miti seenaa gootota taranna ammaaf tartiibaan deemna tumurarra aanfanna jalqaba seenaa abbaa qabsootti tarkaanfanna seenaa muhammad gadaa jara hundaa hangafana waaqoon bakka buufate amma gadaan hidhamnaan mana hidhaa keessa du'ee mirga lammeessaatiif falma yoomuu tanteeti mootummaan. Muhammad gadaa qaalluu godinni isaa baale ganda jibriil dhalate aanaa gurraadhaa mole waaqoon ilmaan abbeerota haati umriidhaan dursa male waaqoo guutullee dura isa qabsoo eegale wanti qabsootti kaase dhiibbaa diinaa ati salle diinni oromoo cabsuuf gamtoomee walii gale weeraranii baddaa baale qabatan gobbaan humnuman yoomuu tanteeti mootummaan oohoo jarri eega biyyatti malaan cabsee qabate erga waayyuu gadaafa ajjeese eega laafate gootota keessaa fite biyyatti aanjifate gubbaa gattaa'e bulchuuf luka irra kaayyate biyya gabroomsee nyaachuuf tooftaa itti baafate awraajjaan goobba jedhee man'ee achitti ijaarate dhagayaa waan labsate hujiin jaraa ajabuma yoomuu tanteete mootummaan diinni biyya gabroomsee erga humnaan qabate dhagayaa sirna jarri biyyaan bulchuuf baafate seera gabrattiin bulchaan kulli lafa kaayate akka bulu ummanni isaan qofa faanshate akkachitti saammoo dudaymaaf dhadhaa qabate osoo faddatti hin feene duyda isaatiin baate nuti keessa jedhanii yoonni farda yaabbate miilaan fidee haa dhufu duyda isaatti baadhate sirna kanaan bulchuudhaaf biyya dura dhaabbate maamma gadaan falmate qabsootti seene achumaan yoo mutanteeti mootummaan lafa kiiloo meetira meeqaa tama fagaatu miilaan deemee haa dhufu fe'a aduidaatti baatuun jedhanii murteessanii waan garaa nama nyaatu kana namna akka namaa namarratti hin raawwatu kanatu mana baase dhiirti qabsoo filatuun falmannee dhumu wayya jettee garaa muratuun kanaaf ka'ee falmatuuf mamma gadaan jalqabuma yoomuu tanteeti mootummaan ittiin tollee gadaantummaan yoomuu tanteeti mootummaan baatee jiraachuun gabrummaa yoomuu tanteeti mootummaan falmachuudhaaf ka'e amma yoomuu tanteeti mootummaan qabsootti seene achumaan yoomuu tanteeti mootummaan muhammad gadaa qaallu erga qabsoo jalqabe qaanqee qabsoo qabsiise guuta wali itti qabe ibiddi achi ka'ee bakka hunda qabe malka amaanaaf luugoloote dayyurraa qabe angeetuudhaaf bidiri dallumannaa dhaqqabe biyya qabsoon beekamtuu duraan irraa jalqabe diinni cabsoo dadhabe haga har'aa imatuma yoomuu tanteeti mootummaan biyya beekamtuu gootummaan yoomuu tanteeti mootummaan mootummaan waaqoo guutuullee achuma yoomuu tanteeti mootummaan hambaan gootaa meeqaatama yoomuu tanteeti mootummaan har'as qabnaa hedduu nama yoomuu tanteeti mootummaan muhammad gadaa qaalluu leenca diina adamsa daggalaggalee nyaata ajjeefatee gadamsa dhokatee diinaa lolee uffatee gogaa qeerransa baay'ee garaa nama nyaata yoo ilaalan seenaansa iboof gachanaa lolee itti taree rasaasan akkaataa lolaarrattis baay'ee qaba siyaasa jedhee seenaansa kaasaa taa'ee jira barreeffaman yoomuu tanteeti mootummaan ka har'a dhagayaartan seenaa gootota baale hundee qabsoo oromoo hundinuu sarraa dhaale seenaansaa waan dhukatee fangaruu hin wallaale kanaaf aga dubbise isinii ibsuu yaale abbaa koorraa dhagahe seenaasaa durirraalle kitaabarraa dubbise hubadhe sanuu jaale seenaa gootota baale na barsiisaan hedduu nama yoomuu tanteeti mootummaan ohoo erga muhammad gadaan biyya qabsootti kaase booda haila sillaaseen siyaasaa itti baase waraanatti baay'ise marsee fixee hobbaase gootota yeroo sanaa hedduu hidhaaddachaase ka waraanatti naqee lubbuu fixee mancaase garuu muhammad gadaa rabbuma jalaa baase ergas galee mala baase ammas hinteenni achumaan yoomuu tanteeti mootummaan muhammad gadaa qaallu osoon hidhamin durse dargaggoo keessaa waaqoon ufi waa ammatee gorse namni na bakka bu'uu si jedheetti midhoyse amaanatti dhaammatee qabsoo isaa dabarse qawweellee isaa kenne itti tuufee eebbise qubee harkaa baafatee kenneef ammas lammeesse waa'ee qabsoo oromoo itti dhaame jabeesse achi boodaa naftanyaan isa gara hidhaa geesse waggaa torbatti murteesse sababa kaaseef shiftumma yoomuu tanteeti mootummaan osoo inni dhaa jiru waaqo qabsootti seene amaanaa isaa geessuuf halkanii guyyaan teenne dhiira waan itti kennaan tasatti lafan kenne waa hedduutu jabeesse akkan of duuban jenne mammaksaan hidhamuun isaaf kutannoo kenne du'u du'e jiraannan akka of duuban jenne akka inni sobamee diinaaf harkan kennine fincilli waggaa torbaaf itti fufee finiine kun naftanyaa bobeesse garaa jaraa ciniine lolli addaan hin cinne waggaa torbaa fagadhuma yoomuu tanteeti mootummaan waaqu qabsootti seenee lolni cimu agarte maamma gadaatu labsee jette achiin qabatte duraanuu qabdee hiite harka feette galfatte qorsajjeessu waraanuu malaas tobdee gaafatte waraan nadhu jedhee dide shakkii falmate nyaatatti illee naqanii jennaan dide beekkate achiin giddiidhaan qabdee harkaa lukasa kaalte nurkaa bayaara jette qabdee eessummi waraante gaafa waggaa saddeetaffaa lubbuusaa galaafatte achiin gadoo bayatte waaqoon kun aarse tasuma yoomuu tanteeti mootummaan Mamma gadaan xumura ergachitti ajjeefame gobba naannoo masjidaa duraanii ta'uu alame sirni qabsoo mamma gadaa erga kanaan xumurame ergasi itti ufe lolli waaqoon durfame waaqolleen galmaan gayuuf damsa'ee itti dhaamame namni muraasa ta'an waaqotti dabalame lolli cimaalee galame kana galme seenaatima yoomuu tanteeti mootummaan. warri jalqaba qabsoof waaqotti dabalame nama jahaala koosaa yoo maqaa isaanii hime ka akka kadiir waari'oo ka akka muusaa dooyyaa ka akka huseen abdurrahmaan ka akka huseen waaqoo dhaddee haaji aadam jilootiif roba hindu koofaa ture jaraan qabsoon bu'uure seenaan jaraa ajabuma yoomuu tanteeti mootummaan jazaan jaraa jannatuma yoomuu tanteeti mootummaan akkasi kaaree gootummaan yoomuu tanteeti mootummaan osoo jiraatte harruma yoomuu tanteeti mootummaan nu agartee bilisumma yoomuu tanteeti mootummaan. Seenaa jeneraal waaqoo asii haa jalqabuuti waaqoo jechuun dhaloonni ilma guutuu osuuti. gama seenaa isaatiin ka afrikaa guutuuti tokko nama ifaajee uummatarraa qabuuti seenaan isaa gootumma gama biyyaaf loluutiin gootawumaan sodaanne garuun sodaanne duuti hafaan mootii aalamaati kulliin kalqeetuu ni dhuma yoomuu tanteeti mootummaan seenaan jeneraal waaqoo gurra namundaa ciisaa rabbii guddaa mul'ise akka biiftuu bariisa. gootota wajjin lolee ijoollee akka kenniisa ta'iddi teerra dhumtu akka kenniisa jiisa kanneesni yeroo hojii isaanii hamma haata lollisa ilmaan yaasee dammeessuu qabsu hamaa taasisa kanaaf gaafa san jarri maqaa biyyaa waamsisan diina biyya dhuunfate biyya ofii irraa buqqisan qaanqee qabsoo oromoo addunyaarra mul'isan dhiigaan biyyarraa ibsaan dukkana rooba gabrumma yoomuu tanteeti mootummaan. jarri dhiiga danfisee qabsoo tana dhuungahe ibidda nurraa dhaamse ufii ammoo bobahe warri jalqaba qabsoo tana fidatee bahe ji'a tokko imalee miilaan sumaalee gahe diina nurraa fonqolchuuf qawwee fuudhee dachaye meeqatu karadhu meeqan laballaatti ta'e wayita gooroo duydaa gahe kan dheebuudhaan kan beelumaan yoomuu tanteeti mootummaan Deemsa guyyaa sadii waliin argan bishaaniin san wajjin deemsi lafu aduu gubaa sanaani siinqin manaa bahaniin kara jalaa dhumnaani keessan garaa bobeessa gubbaan aduun gumnaani kan beelaa dheebuun dhume ka hafee lubboodhaani qawwee fuudhee sumaalee naftanyaan loluudhaani bosonatti galuudhaani godhan qabsoo bilisumma yoomuu tanteeti mootummaan akkasittuu gubattee qawwee fuutee dachaate jennaan qabsoon oromoo way waaqoon qofaan kaate leenci aadee gabbaanaan ilmaan duukaa gayyaate biyyaa fi biyyoon jaraa dirree waraanaa taate dhirti bosona galtee qabeenya keessaa baate naftanyaan itti dhaqee jaraan loluu sodaate xayyaaraan gubbaan dha'a meeshaan irraa fagaate qotatee boolla galee waggaa torbaaf jiraate garaa jalaan jaarsummaa waggaa. gaa itti waywaate malaan sobee araarfate kana galmee seenaatima yoomuu tanteeti mootummaan araarri diinaa balaa guddaa uf keessaa qaba nama raffisee ka'e ibidda amana qaba jarri kaayoon isaanii nu taasisuudha dhaba gabrumsanii nu bulchuu kaayoon isaan nuuf qaban har'aa miti kaleessa duraan irraa jalqaban kanarraa maraatanii oomillee raahan qaban abboonni keenya kalee kana obsuu dadhaban taa'anii hin boonne garuu qabsoo qawwee jalqaban haga yoom gabroomanii diina jala harka qaban jennaan qabsoo jalqabaan kunoo as geette kaa'amma yoo muutamteeti mootummaan. qabsoo gaafa san jarri bosona keessaa kaaftee dubbatarti hayyoonni addunyaa irratti ol baafte ijoolleen kalee roorroon biyya irraa godaante miidiyaatti banattee biyya ofii ol kaafte dhibdee garaa garummaa tokkummaadhaan wallaante summii kalee aduwwiin sammuu keenya waraante tokkummaa jidduu keenya siyaasaan gargar baafte nama biyyaaf dubbatu hiitee kan biyyaa baafte wallaalaa homaan beeyne walirratti. gartee dhamaafte waggaa meeqaaf gabroonfatte sobdee mataa waliin tuma yoo muutanteeti mootummaan irra geettee carraadhuma yoo muutanteeti mootummaan jajjabaadhaa bakka hunduma yoo muutanteeti mootummaan ilma namaa dullaantuma yoo muutanteeti mootummaan bulchuun dandeettu yoomuma yoo muutanteeti mootummaan. qabsoo ijoollee teennata ijoollee harannaa ijoollee gaafa dhombir waa lakkoofne dhaqqabna keessuma keessatu hin eeme irraan tarkaanfanna kadir waaqoo shaaqeetiin dursine wal barannaa biyya gootan beekamtuu bulluqirraa jalqabna seenaa jaraa ol fuune addunyaarra lallabna dhalootatti illee injifannaa baatee akkan teenne gabrumma yoo muudanteeti mootummaan. bilaasha miti wahiif seenaa jaraa dubbannaa qabsoo isaanii kana fakkii eenyarraa laallanna akka jaraa leenca taane du'u rabbiin kadhanna jeedala ta'uu irraa rabbitti maganfanna haga yoom waan keenyarra asii fachi baqanna kallattii jiru hundaan haqa keenya falmanna rabbiin irraa tumsa qabna hin taa'ina zullumama yoomuu dandeeti mootummaan waan keessaniif dhalloolama yoomuu dandeeti mootummaan. dandeeti mootummaan giddiin qawwee roorrifama yoomuu dandeeti mootummaan nutti dhiisuu rabbiin woma yoomuu dandeeti mootummaan ol ka'aa geettee yerooma yoomuu dandeeti mootummaan. kanaaf gootota keenna seenaa jaraa dubbanna bulluqii tiyya kunoo kadi'in waa qoofa qabna leenca dhaadataa loluu seenaa isaa waa daganna roorroon naftanyaa dhuftee biyya irraa fudhannaa bulluqii jedhantu tana kadiirii jedhantu ana siinqii seenee guttana jedhee diina darbannaan maqaa biyyaa galmeessin dhaloonni kaase kaa'amma yoomuu dandeeti mootummaan kakkabiddii mootin dhookam dubbadhee kabniisa ka akka xaahirqaan cuukuma atamaana iciisa hoggantoota waraanaa goota lolee lolchiisa. seenatu isaan kaase ummataan adda baase gaafa diinni roorrise biyya teenna dhamaase yaa rabbi sirna dhiittaa naftanyaa bara hayla sillaase rabbiin isaan gargaare jaratuu nurraa kaase dhiiga ofii dhangalaase lubbuu ofii hobbaase gabrummaa hiddaan buqqifnaa dadhabnu ilmaanitti guddifnaa jedhe jeneraal waaqoo dhagayaa yaa oromoo humni guddaan diinattiin ofirraa fonqolchinu qawwee osoo hin taane tokkummaa qabaachuudha jedhe koloneel aadam jiloo saamanii duroomuu irra hiyyoommatanii jiraachuu wayya jedhe koloneel aadam jiloo bilisummaan ilmoo miti kasidee irra ciisanii namatti dhuftu jedhe koloneel aadam jiloo fakkaatanii buluu mannaa fagaatanii buluu wayya jedhe shii bakrii sabaloo tiyya akka godhunatu beekaana jalan deeminaa jedha yoo lolaaf bahu akka alii waariyo duuti luynaa kumata gootaa takkattima jedha haaji aadam saaddo wallaahi ani oromoodha oromoo jenne baane sumaalee jenne hin gallu jedhe haaji abdullaahi ganamoo gabrummaa irra duuti bilisummaadha jedhe elemoo qilxoo lubbuutu bada malee dhugaaf seenaan hin badu jedhe taata saabiroo namni bilisummaa hin qabne sareedha keessattuu saree rooba jedhe jaarraa abbaa gada nama biyya teenya irratti anatu isinii beeka anatu isin bulchanuun jedhu hin barbaannu jedhe nabiyyi gammada yaa goota eessa jirta ka akka galatoo dheekkama ajjeefnullee jannata duunullee jannatuma jedhe hasawaa goodiima sagaltamii sagal yaadadhu qabsoo barandaa adeema wal beekuu irra walii beekuu wayya jedhe haajuu seensura biyya abbaa keennaa irratti akkanatti reebamne jiraachuu manna du'uu wayya jedhe koloneel alamuu giddeessa qabsoo dhiisaa jennaan diinatu nu dhiisaa dhiifna jedhe haajismi abbaa washa bilisa ta'ee dhaladhe bilisa ta'ee jiraachuu dadhabus bilisummaa kiyyaaf qabsaahuu irraa kan na dhorgu hin jiru jedhe dinkoo dayyaasaa dhagahi maqaa goota ka beeku siree gayyaasaa dhiigni kiyya mirga ummata oromootiif kan dhangala'u waan ta'eef dhiiga gatii malee jigee miti jedhe maamoo Zamir. nuti oromoodha kalolluufis ummata oromooti malee biyya isiniif kennuufi miti jedhe muhammad zaakir sodaanneellee hin galle qawweellee dhabnee hin galle isin oromoota haftan dabalachuu galle jedhe aliyyee dirree. jeedala ta'ee waggaa dhibbaaf jiraachuu irra leenca ta'ee guyyaa tokkoof aadee du'uu na wayya jedhe jeneraal Hussein Bune osoo lubbuun jirru gabroomnee jiraachuu irra ufajjeessanii du'uu wayya jedhe haaji saaqdaadhii tarre bulluqii jedhamtu tana kadiirii jedhamtu ana siinqiisiinee guttana jedhe koloneel kadiir waaqooshaaqe leenca gaafa hurufaa diina lafaa haxaa hedhageetti sii dhufaa akkasaa jimbokkiyyee diina nyaachise biyyee mootiin namaa hin shaarama kan shaarame kan shuumama موتين إدميه شهر من إيه ربي سموتين ألمة يوم تنتهي موت من تيتي أنقوم بيلمة يوم تنتهي موت من يدو فيس فلمة يوم تنتهي موت من سمها كان قبر من يوم تنتهي موت من قبر المنمة يوم تنتهي موت من seenaa gootota kaafne hayyootatti tarkaanfannaa hayyoota keessa haaji adamsa addoofa qabna ijoollummaa irraa kaasee seenaa isaa dubbanna seenaan dhiiraa galaanaa hundamne waan akkamna haguma dandeenye irraa keessa keessa dubbanna dhalootaaf dabarsine nullee waan irraa baranna hundima irraa jalqabna seenaa isaanii ijoollummaa yoomuu tanteeti mootummaan. farda farda maa bayu leenjiman rabbeekanii deeroon bayuma baddii hin qabdu waan eeganiif haaji aadam xiqqeennahaan mul'isan waan deemaniif umrii ijoollummaatiin maanguddoon makamanii waa irraa barachuudhaaf hayyoota dhiyaatani yaa biyyaa keessatti sirmaachuu jaallatani yeroo maanguddoonni kaaya biyyaa kaffalanii haaji aadam xiqqeennansa wajjiin hirmaatani hin geenne daa'ima jechuun harka didaa turani boodarra maanguddoonni yaada isaa hubatanii ilma saaddoo kana kaaya sirraa fuudhaa jedhani yaada isaa dhaggeeffachuuf irra walii galani seenaa akkanaa qabanii haaji aadaam ijoollummaan yoomuu tanteeti mootummaan. Ohoo. ilma fuudhee manan bahin seera oromoo keessatti murtiin gunne jedhaniin hin dubbatu yaa'atti yeroo waa kaffalanii isin hirmaatu kaayatti haaji aadam kana diddaa fuudhee ijoollummatti maanguddoo wajjin taa'ee hirmaachuuf marii irratti bilisaan yaada bahuuf rakkina biyyaa irratti fuudhee ijoollummatti biyyaaf jecha daa'imummaan yoomuu tanteeti mootummaan akkasumaan guddatee ganna gaheessaa gahuun hujii biyyaa jalqabee biyyarraa bakka bu'uun gootummaa jennaan silaa ibiddumaa boba'u dubbi karaa raallatu hayyuu hulluuqee bahuu gaafa hayla sillaa sirraniitii fi ilmi doo baalee gada bataa ziyaada qiyaachi wal ga'uun hayla sillaasee eebbisuuf namni tokko ol ka'uun jedheen duutamma booda mana keetti hin deebi'u baalee gadabe hundi keenya xoosaa kan kee haa ta'u jennaan hayla sillaaseen gammadee yoo dhagahu haaji aadam dallanee utaalee lafaa ka'uun jedhee wannati jette mataa keerratti haa ta'u. maal wanni baalee gadab xoosaa hayla sillaasee tahuuf jedhee dallane goonni yeroo dubbii dhagahu dhugaadha rakkoo argameef yeroo kennuun hin tahu deebisuudhaaf qophaahu lubbuu kabaasu rabbuma yoo mutanteeti mootummaan icciti jennaan silaamee maal jedhee sittima gaafa xalayaa icciti itti erga'an barreeffaman inni qabee hageessuuf waldaa machaa tuulama gootota baaleetu erge xalayaan ta tokkummaa akkana jetti kunoo dhagahimee sittima tokkoffaa warra hayla sillaaseen nutti duulchisaa jiru keessaa irra caalaan ijoollee teenna ijoollee wallaggaa ijoollee jimmaa fi kanneen biraati ijoollee teenna waraana diinaa waliin kan nutti duulaa jiran nurraa qabaa lammaffaa isiin waliin taanee ijoollee teenna ta wallaalaa waraana diinaa taatee nutti duulaa jirtu sirreessuu ni dandeenya sadaffaa carraa qabdanitti fayyadamaatii qabsoo teenna tana addunyaatti akka nuu beekamtu nuuf taasisaa afraffaa ijoollee baratte tawaa nu gargaartu nuuf ergaa nuti gara keenyaan gargaarsa rabbiitiin qabsoo eegallee baaleerraa haga hararii fi biyya arsii diida'aatti ni babal'ifna shanaffaa waan hundarratti akka waliin mari'annu namoota keessan nutti ergaa jahaffaa olola dharaa habashoonni nurratti ooftu abbaa biyyummaa keenya waakkattee shiftaa sumaaleetiin jette kijiba tahuu ummata oromoo hundatti nuuf himaa nuti amantiin teenna islaama taatu sabni keenya oromoo tahuu keenya hubadhaa nuti kan lolaa jirruuf biyya teenna oromiyaa bilisoomsuuf akka ta'e ummata keenya hundatti nuuf hima jetti xalayaan kunuu dhagahimee dinqimaa waan har'a nu keessarru jarri gaafas nutti hima haaji aadam qabatee geessuudhaaf ka'e amma san booda maal sitti himaa ka gaafasii ajabuma yoo mutanteeti mootummaan haaji aadam xalayaa qabee finfinnee gahee taaddasaa birruu irratti bilbiluuf gadi dha'e taaddasaani dhameera guyyoota lama ga'e naftajja jalaa kaasee bilbilaa tasa tahee haaji aadam taaddasaa sihee itti haasa'e babbaisee itti hime maraa waan manaa ba'eef icciti haaji aadam wayita oduu dhagahee dafee amma namichi makiina an bira ga'e haaji aadamiin fuudhee mana hidhaatiin ga'e poolisoota bira kaahee eegaa jedhee deeme amma yoo muutanteeti mootummaan haaji aadam beekatee mala baase as keessa jedheen poolisootaani mana fincaanii nageessa wayita dhaqee ol seenee mana fincaanii keessa guuti kallattii hundaan sinaa sinaa galmeessa xalayaa ol baafatee kaayatee afaan keessa nyaatee liqimsu seeni alanfatee bulleessa waan dur bahee garaa keessa nyaatee gaddeeffate cuman yoo muutanteeti mootummaan namtichi wayita dhufe jara dallanee xixe maal gootan jedheen jaarsa isa si'in harka alite jennaan mana fincaanii deeme jetteetti himte sakattaatanii jennaan sakattaane jettee narrabsee deemaa qabaa jennaan qabuudhaa dhayite yeroo dhuftu xalayaa nyaachuu isaa agarte hunda nyaateen fixanne takkattiin harkattafte jara ofirraa dhorgaa tanas nyaatee fixate jara qabuudhaaf dhufte walqabnaan injifate ajaja waraanicha erga argee hubate fiigee dhufe utaalee haajii morma qabate haajiin isa sol fuudhee qabee lafaan rukute ergasitti baay'attee nama hedduu marsite wayita kana shoggutiif toridaan lafa boote ta duraan haaji aadaam dhoysee deemuu hidhate jarri yoo kana argu silaa baay'ee rifate kanarra yoom dhaabbate jecha seenaa dubbate wanti garaa nu baate garatti nu deebite jedhee itti dhaadate waan fidame fidaa amma yoo mutanteeti mootummaan. akkana tahuu qaba dhaloonni har'aa marru icciti irratti du'u haaji'i irraa barru kana walidha manne ammaaf bira haa tarru gootota hedduu qabna hunda himneen xumurru ammaaf kaane imallee sawweena aggadaatarru jeneraalu sembuneetiin dhadheeme wal haa barru silaa ijaan hin agarru seena jira barreeffaman yoo mutanteeti mootummaan ifaajee guddaa qabaa barummanni sawweena durirraa hagarratti galmeessaa jiran seena waan isaan hojjetaa rahaan har'allee waliin beeyna uhduuban deebi'inaa nu jajjabaadhaa jennaan isiniin boonaa jirra dirree qabsoo irra geennan isin cinaa dhaabbanna waan qabnuun humna kennan tokko taanee galmaan geennaa qabsooteen hagadhuma yoo mutanteeti mootummaan warri jalqaba qaangee qabsoo tanaa qabsiise qawweesu maalee fuudheen di'ina jilbeeffachiise biyyaaf qabsaa hun takka yoom isaanii facciise argatu nyaatee dhabu beela bulee gachiise qabeenya maatii roorroof keessaa bahee gadhiise akkasiin qabsoo tana duratti harkaanfachiise biraa deemee nutti dhiise osoo aduu leenci kuma yoomuu tanteeti mootummaan wal jala aada leenci yoo sagalee dhagahu waaqoo guutuu ol kaanaan naftanyaa nurraa dhahuuf jeneraalun seenbunee sawweenarraa qabsaa'uun haaji sagdaadhii tarree raayituu irraa ka'uun wal gargaartee ol fuute ba'aa hagana ga'u seenaa ummata kanaa hunda himeen danda'u keessa keessaa maqaa dhayuuf haa baratu dhaloon amma yoomuu tanteeti mootummaan. Injiniraan Hussein Bunee dhalootumaan ganama nama biyyaaf abdatan hayyuu gameessa nama kana laalee naftanyaa'an kenne baalabbaatumma hojiitti seenee jennaan laalee argee gabrummaa biyya irratti hojjechuu garaan dadhabe amma ummata gabbarsiisu naftanyaa dhadhaaf daa'imaan yaaduu qabee qabsoof amma diduu farqoota gabrummaa yoomuu tanteeti mootummaan. diina gabbaruu kana aaree garaan gubate ummanni isaa dirqiin daa'imaaf dhadhaa qabate biyyumasaa irratti naftanyaaf jilbeeffate jeneraal Hussein Bunee loluudhaaf murteeffate balabbaatota hundaa waameetti mari'ate gindhiiritti wal gennaan yaada ofii ittisate jedhe maal malli dhiiroo sabni keenya dhumate diinni osoo nu teennu biyya nurraa fudhate kenna jarafaan shataa ilmaan jaraa barate. akkanaan itti fuunaan biyyi nu harkaa baate haala luukaa jennaan jarri ammoo ho'on sodaate jechi Hussein Bunee kun maraatumatti fakkaate akkamiin nam tokkochi dawlaa dura dhaabbate haala luu jedha jedhee jarri ajaa'ibsate inni biraa ol ka'ee salaamtaatti dhaammate. jara achitti dhiisee deeme biraa tuffate galee walitti qabee sangoota gurgurate sangaa sagal gurguree qawwee sadiin bitate lama obboleeyyaniif takka ufee hidhate jarallee ta'a akkasaa goota wajjiin dhalate naftanyaa fitusseen mishigiitti qabate ajjeese agarsiise waan biyyi dur sodaate biyyi loluu eegaleessa cinaa dhaabbate achi booda waranni bakkundaa babal'ate lolli ittoo jabaate lammiin biyyaa saatiif falma yoo mutanteeti mootummaan gara qabsootti seenee booda biyyi baay'annaan qawweedhaaf xiyyiiti meeshaan lolaa dhabamnaan jeneraal Hussein Bunee Ziyaad barreetti dandaan nu qabsaa'ota Oromooti jedhee itti ibsannaa meeshaa waraanaa qabnu nu gargaaraa jennaan isin gargaarra jedhanii yoo loltan maqaa kennan oromummaa dhiiftanii sumaalee abboo jennaan duraan jarri akkasii meeshaa waraanaa kennan dursanumaan fudhataan akkuma tahan dhabnaan boodarra Hussein Bunee jecha kanan falmaan nuti Oromoo folollaa Ziyaad barreetti himan mootichi fudhachuu didee mormisee ni achumaan Ziyaad barreetti walfalmaan achis dhaqee biyya orma yoomuu tanteeti mootummaan boodarra mootii wajjin falmeetti fufani warri gargaarsaaf Hussein Bunee wajjin dhufani mahmooticha rabsitaa hin maraattee jedhaniin. nutu itti hajame waa isaan nutti hajamanii nuti kaayoodhaaf baane waan baane fargannaan maaliif nu ficcisiifta jedhanii gurfannaani dhagaayii waan jedhanii irraajii isaanii booda amma yoomuu tanteeti mootummaan jeedala ta'e umrii dheereffachuudha mannaa leenca ta'eetiin ade guyyaa tokkoof jiraannan naa wayyaa jedhaniin jecha seenaa dubbannan ejjannoo cimsatanii irraa deebi'uu dinnaan halkan sa'atii saddeeti keessa itti erganii waraana lafa jalatti dhanii mana hidhaa dukkana qabsoo jechuun akkana qabsaalleen akkanuma yoomuu tanteeti mootummaan bodaachi baasanii ammallee gaafatanii hiriyoonni kee kana tole jedhaan jedhaniin atis yoo tole jette si badhaafnaa jedhaniin manaa fi konkolaataa mindaa umrii guutuutiin waan barbaadde si taana jedhanii baallamaniif jarri biyya fudhachuuf booda karaa kanaani hin sobamne isaanii falmii jabeessanachuuman yoo muutan teeti mootummaan Jeneraal Hussein Bunee jannoo jabeeffate jedheen uummanni Oromoo qabsoodhaaf nu ergate biyya haa gurgurannuuf nu ergannee rakkate akkasii kaadhiirti yookaan yoo mana baate irratti du'uu hida yoo waan fedhellee taate irraa deebi'an jiru jarri argee hubate garaa irraa murate ziyaad barreelleen achuman yoo muutan teeti mootummaan mootiin namaa hin shaaramaa kan shaaramee kan shuumama mootiin idmee hin shaaramne rabbisi mootiin alama yoo mudanteeti mootummaan Boodarra ziyaad barree murtii kenne yaachumaan ajjeefnullee nunni isan boruu baafatan guma gadhiisuu qabna jedhee murteesse murtiidhuma. jeneraal Hussein Bunee gadhiisanii achuma wayita gadhiisu waamee ziyaad barree nufuma badhaasa kenneef qarshii jaraa kuma soddoma qabsoon dhiiraa qabsoma garri marruusaa mirguma yoo muutan teeti mootummaan. kufee lafatti nafu namni rabbitti hirkate kallattii kanaanillee inni bu'aa argate mallaqa argatellee baqattootaaf firate. warri durisaa wajjin somaaletti baqate gaalaan bitate nyaate yeroodhaan dabarfate akkasii kaa hubadhu namni biyyaaf jiraate mallaqa sanis meeyoon bu'aasaatiif oolfate keessattuuf laali gantuu biyyatti gurguratte dhiiga ilmaan oromoo bilisummaaf kaffalte ati karatti gara mallaqa jijjiiratte siisifofti hin laallamee manaan ijaaratte warri mala maltummaan dhiiga ummataa nyaatte. mataa keetiif jiraatte lammiin biyyaa diinaan dhuma yoo muutan teeti mootummaan jeneraal Hussein Bunee akkas hojjatee dabre qabsoo Oromoo keessa seenaa guddaa qabarre hunda himnee naqabnu hedduu hirrumaan tarre yeroon qabnu xiqqaannaan bira kunnee jarjarre ammaaf asi dhaabbanname giddimaan sabbarre isaanitti anse ammas haaji sagdaadhii tarre seenaa isaanii wal barre xiqqoo irraa laalla amma yoo muutan teete mootummaan haaji sagdaadhii tarre goota hayyuu gameessaa beekumsa guddaa qaba gootota Oromoo keessa sirna bittaa naftanyaa hayla sillaasee keessa qabsootti seena innis qabsaa'ota kaleessa seenaansaa waan beekurraa waa xiqqoo siif odeessa hunda himneen dhaqqabnu silaafuu nu fageessa yeroon qabnu nu daangeessa keessuma keessa laallamma yoo muutan teete mootummaan Haaji sagdaadhii tarree dargaggummaadhaan ka'e barnoota amantii islaamaa hararii itti qara'e wanti qabsootti seenuuf isaaf sababa ta'e. Aadaaf afaan Oromoo naftanyaadhaan manca'e jennaan hayyoonni Oromoo iyyatee waliif ba'e irratti mari'achuuf finneerra wal ga'e. Waldaa macaatuu lamaa gaafa sana ragga'e namoota irratti hojjechuuf uummata bakka bu'e keessa haaji isaak tokko akka jarraadhaa ta'e lamuu gadhiisee bahee qabsoo baalee seenachuumaan yoo muutan ta'e mootummaan. Hayla sillaasee jalaa finfinneerraa baqate raayituu gale biyya duraan itti dhalate qabsoo qawweetti seenee roorroo dura dhaabbate roorroon hayla sillaasee qabuudhaa dhufte kaate sumaalee jalaa seene waraana fi kutate nama shantamii torba hooggantoota qabate. akka maqdashoo gaheen ziyaad barree tiyyate hanqabsaa oromooti jedhee itti ibsate meeshaa waraanaa nuuf kenni jedhee gaafate waraanas naa leenjisi jedhee itti iyyate gaafii guutuu gaafata namni yoo waa barate meelaalaatiin tallaatii gaafii inni gaafate ziyaad barreelleen fudhate leenjisee fi booda amma yoo muutanteeti mootummaan kana qofaayyuu miti mootummoota biraallee waraana akka leenjifte leenjiftuuf gaafate kooriyaalle ergas walii galanii leenjiftee fi jarrilleen nama dhibbaaf shantama leenjiftee fachitti illee kallattii hundumaanuu inni rafne yoomillee weeraadhoon biri qabee lolee haga dargiillee dargii bulguusanillee een sodaannellee een citakkuma yoomuu dandeeti mootummaan mootummaa dargii irrattis bane waraana hamaa sumaalillee injifate waraana tooftaa cimaan meeshaa waraana ammayyaa'aaf ammas teelegiraama gargaarsa kenneef gaafa sumaal irraa mootummaan ergas loluu jalqabe haji isaa qachumaan raayituu dhahee baase waraana dargiidhuma naannoo hedduu too'atee gonfachiisee bilisumma yoomuu tanteeti mootummaan mootiin namaa hin shaaramaa kan shaaramee kan shuumama mootiin idmee hin shaaramne rabbisi mootiin alama yoomuu tanteeti mootummaan teeti aangoon biyya lama yoomuu tanteeti mootummaan eenyu dhufee sinfalama yoomuu tanteeti mootummaan sima haqaan gabbaraman yoomuu tanteeti mootummaan hin gabbarruu ilma nama yoomuu tanteeti mootummaan. baaleen irraa fe'adhee hararittaa imaluu gootota seenaa qaban dhaloota gubee laaluu jara kallattii hundaan sabni qabsoo irraa dhaaluu akka jaarraa abbaa gadaa gooticha goota caaluu bakara waaree murame ittiin dhagamne laaluu ishee bagriisa baloo feenyu seenaa madaaluu qubee boccee gabbaaftee lafuma akaatee yaaluun akka dhaloonni har'aa beekumsaan biyya dhaalu ishee maammarra shaadabdullee hayyuu ilmii daldaaluu bakka nu jalaa fitte dhiirti nan bifne maaloo nama natti hin fakkaatan yerootiin dhallee laaloo kanaaf dadhabite inni qabsoo teenna sakaaloo biyya itti dachaase akkan kaane awwaaloo dhaloota qubeen loluu garuu hin dandeenye yaalus ilmaan abbaa irraa fixan barattee jara caaluun qabsoo zariitu beeka abboota irraa dhaaluun alaafi biyya keessaa tokkoomtee walii gal'oon rabbii ofiitti hirkattee kaatee qabsoo eegal'oon kunoo har'a milkoofte injifannoo dhangaloon akkaataa isaa maluun irraan siramaanii gallee kunoo gammada injifannoodhaanii. baga gammaddan jedhaan ummata oromoo maraa gammannee daangaan tarroo ganaan waafaa karaan boodan nama deebisa gammachuun daangataraan tumbisummaa miti boqannaadhaan habara karaa dheeraa dhuftanii xiqqoo baafadhaa haaraa waggaa dhibbaa shantama deemtan karaa awwaaraa dhukkee bara gabrummaata keessa dhufne daharaa qalditti nurraan baatu jajjabaadhaa hadara jabaadhaa itti fufaa imala teessan karaa kallattii garagaraa ammallee tokkummaanii galle kunoo gammadaa injifannoodhaanii alhamdulillahi jenna galannee karahmaani irra nu aanse aduwee tokkumnee falmannaani galle kunoo gammadaa injifannoodhaani keessumattuu gammanne eessattuu gammanne duraan gaddaan guutamne gammachuu bakka dhabne diinni taraa nu dabree jaarraa dheeraa salphanne kanaaf sammuun keenya irras gammachuutti hin boqanne diinni kalee nu miidhe har'as nurraan ta'uu banne dhibbaan dhibba biyyattiin bilisummaa hangoonfanne lafee abboota keenya meeyoom gumaa baafanne qabeenya keenya saaman biyya yoom dachaafanne lammii keenya buqqa'e hidda yoom gadhaabanne daangaa keenya buqqa'e meeyoom kabachiifanne kadaangaaf nurraa dhume imimmaan hin naqanne mee maaltu lafa jira maalirrattu gammanne kanaaf gammachuu dhabne hubaddaa qalbiidhaani galle kunoo gammadaa injifannoodhaani injifannoo yoo jennu dhibbaan dhibbarraa miti waa hedduutu nu hafa gara fuulduraatitti akkuma dubbanne kana kunoo armaan olitti dubbiin ammas nu fuute seenaatti nu deebifte waa'ee gammachuu irraa kana kaafne asitti yaadachi dabarfadhe gara fuulduraatitti seenaa gootota keenya xiqqoo laalla asitti baaleen irraa imalee dhaabbadhe hararitti achumarratti hubaaga wallaggaatitti jimma keessa naanna'ee deebi'a shawaa farsiitti maqaa isaanii kallattiin kaafne laallaa walumaanii galle kunoo gammada injifannoodhaanii alhamdulillah jenna galanni karahmaanii irra nu aanse aduwwee tokkoomne falmannaanii galle kunoo gammada injifannoodhaanii. uumamaan beeku rabbumaan gargaarsi fadhee ka'ee seenaa gootota oromiyaa dubbachuudhaaf gabbahee dursa gootota baalee bu'uura godhee ka'ee bakka ibiddi qabsoo jalqabarraa faca'ee hundee sanyiin oromoo jalqaba irraa ka'ee kanumaaf seenaa isaanii dura boosuu dandahee mali isaaniin dursine ofii waan baale ta'ee af seenaa isaaniis dubbadhee hin fixu waliin gahee matamarraa dubbadhee gadhiisee keessaa bahee. bahee amma kunoo imalee qaata harargee eegahee yeroo an dhufu halkanii barii eeggadhe taa'ee lafas namas hin beeku gaggaafadhuuf nannahe hiriyyaa tokkoon qabu adda tahee yaaddahee osumaa kubaa deemuu rabbitti irkadhee ka'ee ganda utarnaan ogaara mul'ataa gahe ganda jaarraan keessaa bahee bakka dhaloota isaanii galle kunoo gammadaan injifannoodhaanii. akkuma achi gaheen gaara mul'ataa waame nattim jedhee gaafadhe waan jarraan sifti dhaame si keessatti dhalatee si keessatti awwaalame daannoo si godhatee diinarraa baraarame an jedhe isa gaafannaan akkas jedhee nattime jaarraan ilma kan kootiin an jedhe an isaa farme osoo anaaf qabsaa hunarratti wareegame biyya irraa baafame anaaf jecha reebame booda yamani du'e guyyaan isaa geeffame du'aan isaa xayyaaraan fe'ame natti heeffame jarri jira ari'e du'aa ammoo hayyame kunooti qabriin isaana keessatti awwaalame jennaan jedhee nattime an isa gaafannaani galle kunoo gammadaan injifannoodhaani. naan jedhe gaarri kun ammas dubbii raajii dubbate jaarraan da'oo gadhiisee dahannoo na godhate gaafa balaatti roobe diinni mirga dorgate rasaasa isatti roobe ana jala qubate bombii isaaf dhuftellee na tufetti fudhate dahannoo na godhate oromiyaa falmate jedheen gargaarsa nyaataatiin eenyu bira dhaabbate naan jedhe bosonumaaf mukkeenarraa soorate argatu nyaatee dhabuu garaa isaa hidhate qabsoo isaa itti fufe rabbi isaatti hirkate jireenya isaa gootuu qabsoodhaan dabarfate deemelmaani dhaammate carraan isaa dhumannaani galle kunoo gammada injifannoodhaani. gaafa balaa nurra hubee nageenyi nurraa caame diinni qawweerroo harrisee biyyattii ta'een nasaame gaarri gaaratti dhaabee goonni gootatti dhaame gaarreen baalee baalirraa gaara mul'ata dhaame waaqoo guutuu walaaboo jaarrabbaa gadaa dhaame wallaggaa fi shawaarraa dabareedhaa awwal waame dhiiga waraabee kennuu dirqamarra kaayameef ka'ee bosona seenee biyya isaaf wareegame. akka lo'oonii danqamee meeqatu goorrame seenaan ummata sanaa waadhuma barreeffame gaggabaabsee dubbachuu waa yeroo na hayyame yeroo beekumsa xiqqoo qabuutti fayyadame keessa keessaa fudhame gaggabaabsee seenaa isaanii galle kunoo gammada injifannoodhaanii. gootota akkanaa qabalaa halkunoo oromoonni lagaan hin daangeffamu qabeenya biyya haggoonni jaratu biyyaaf lole kanaaf faasaloonni kan barate beekumsaan kaan ammoo hidhannooni diina afuu dhaabbattee kutannooni osoo rasaasaan tumtuu xayyaaraan naftanyoonni danqitee kan gorraa gabbuuftee akka looni awwaalachuun dhorgitee saree nyaachifte fooni. duubatti hin deebifne kun laal kutannoo isaanii galle kunoo gammada injifannoodhaani alhamdulillahi jenna galanni karahmaani irra nu aase aduwwee tokkoomne falbannahaani galle kunoo gammada injifannoodhaani kunoo harargee gahee gaara mul'ataa jira abbaa qeerroo ganamaa jarra abbaa gadaa bira yaa qeerroo yaa qeerransa jirtu yaa ilmaan dhiira mee tabbaan keessan jaarra maal ta'e isin bira meeti mee waaqoo guutuu maal ta'e isin bira meeti taaddasaa birruu maal ta'e isin bira meeti abishee garbaa maal ta'e isin bira wallaalee miti beekaatumaan gaafadhe dura jalaan damee dachaasa muki yoo mataa muraa waan deebiin isaa kan uumame irraan qaxxaamura dhiirti biyyaaf waa dhaamti seenaatu hafa irra maal dhaamti Kanaaf guyyaa kanaaf dhaamsi hoo maaltu jira? Sabni caqasaa jira walgahee qalbiidhaani galli kun hoo gammadaa injifannoodhaani. dhaamsa gaafa injifannee ka gaafa injifatamne dhiirti harraaf waa dhaamte kalee qofaaf waa hin dhaamne gaafa injifatamnes akka nu kufne nafne gaafa injifannellee akka namarran ijjanne nudhaamatte amaanaa jabaadha akka hin ganne galmaan gayuufi malla rabbii keenya kadhanne dhaamsi jaraa kallattiin kana kunoo hubanne galmaan gayuufi malla rabbii keenya kadhanne. dhaamsa keenyatti bufnaa sumarraa jalqabne gaara mul'ataa jirraa kanarraa hin daganne qorannoo itti bufnaa sumarraa jalqabne sagaleedhaan lallabne wal barsifnaa seenaa saanii galli kunoo gammadaa injifannoodhaanii. harar gaara mul'ataa bayuu dadhabiseenaan beekumsaa fi gootummaan bakka takka walgeennaan akka jaharra abbaa gadaa laalaa gooticha keennaa waamara haaliquma ganamaan namaa kennaa faaruun guutuun kan rabbiiti alhamdulillahi jenna gargaarsa isaa wajjin gara seenaatti seenna seenaa jaharra abbaa gadaa jalqabatti deebina anaa dhufu leenja koosila awaa wal argina dukana gabrummaa keessa lubbuun kan kee dabrinaan goota taanaan akka kee biyyaaf waa gumaachinaan barumsaa fi aawa hidhannoon lafaa kaate wal cinaa galmee hunda keessattuu seenaan si galmeessinaan daa'ima taatee qabsoo oromoo mi'eessinaan asiin kinniisa taatee daa'imallee daa'imeessinaan gama kaaniin hoogganaa waraana qindeessinaan qeerroo ganamaa jettee gootota hiriirsinaan mootummaa guutuu taatee mootota mariisifnaan saba keetiif sina seenaa kan kee bal'inaan seenaa ufee wallaaloo wallaalaa mi'ee salphina kanaafuun dabarsinaa baratuu dhaloo inni galli kunoo gammadaan injifannoodhaan yaa nama kaayoo qabdu jirtaa kaaka jaarraa waan kutannoo si kennu seenaadhaan si gargaarra waa hedduudha barata seenaa jaarraa kanarraa barumsaan lafaa ka'e jaarraan ganamumarraa dhaloota kalee ammas ta'e dhaloota harraa kallattii kanaan maleen bilisoomnu agarraan takka haran galfanne jaarraan barumsa irraa barumsa akka damee harargeetti xumurraan leenjii waraanaa jalqabe ammallee achumarraa dhabbata jara seeni ammallee jarumarraan bulchiinsi waraanichaa oromummaa saabarraan amantii afaadaa isaa jeequu qabe ammarra. gadhiisee bahuu malee waan biraa dhabe carraa erga sidhannan seene kophaa bahee biyyarraa nam kudha lama qabatee imalee hararirraa qabsaa'u tabaaleetti dabalame achirraan jaarraan qabsoorraan teene takka akka gaafa seerraa waaqotti dabalamee baaqu hoddate irraa. qabsoo biyyattiin gali dhaqee fuudhee baaleerraa mootummaan malaan diinaan qabsoo baalee boodarraa sumaaliyaatti malee achumaan ka'ee jaarraan dhaydhaan jarri simate goota ta'uu agarraan itti himiru orroodhaan ari'amu biyyarraa akka dirqamni baase biyyaa fi qabeenyarraa giddiirro orroon nu baate qawween biyya keenyarraa nu gargaaraa jedheeni waan qabdaniin ammarraa jennaan yoo maqaa keenyaan loltan isin gargaarraa akkuma jara kaaniin hin jedhaa turan durarraa jaarraan ammas jarrilleen samtuu tahuu agarraan diinarraa diinumatti baqachuu isaa barraan guyyaadhaan itti diite harkaa babbade carraan gara yaman imalee dooniin cehe bahararraa doonii dunyaadhaaf jecha yaatuun ilmaan keenyarraa jarri bilisummaadhaaf gaafas nu baasan karaa yaman kibbaa magaalaa eedan dhaqe boodarraa ilimoo qilxuu fa'aan achitti wal argan oromoota biraallee ka akka huseen suraa dhimma biyyaa isaan baase mariidhaaf taa'an duraa akka duubatti hin jenne qabsoo oromoo irraa ergas mari'atanii kutannoo hin jalamuran deeggarsa argatanii mootummaa yamanirraa bu'uura godhatanii qabsoo isaanii achirraa akka isaaniif tumsu abdii qaban rabbirraa deeman gargaarsa barbaadu ammallee iraaqirraa biyyoota arabaa hedduu ka akka sooriyaa irraa gargaarsa argatanii milkiin gala achirraa ni laalame ma'ayyirraa wanta hebboodasanii galli kunoo gammadaan injifannoodhaani alhamdulillahi jenna galanne karahmaani irra nu aansa dawwee tokko meefalmannaani galli kunoo gammada injifannoodhaani erga walii galanii yaada kana murteessaa filisteemonni jiran biyya suuriyaa keessaa waraana leenjisuuf jaarraadha mallatteessan namni soddomii jaha leenji'ee jara keessa waggaa tokkoof turanii leenji'uuf achi keessa namoota soddomii jaha leenji'an sana keessa jaarraan hoogganaa ta'ee sa waraana geggeessaa leenjii isaanii xumurraan ammas waggaa lammeessaa biyya galanii loluuf fuulaachi naannisaan bara gatta muranii sumaalitti deebi'an sumaalonni marsanii qabuun karabboo ji'an mana hidhaa mandheeraa jedhamu keessattidhan waggaa shan mana hidhaa keessa tufsan dabarsaan karatti isaan mudatee rakkoon hin yaadne tasaa maqdashootti geessanii achi dhuufan jala sana jaarrabba gadaa qabuun ziyaad barreetti geessan maqaa sumaaliin loluu yaadetti dhiheessaan jaarraalleen kana didee akka jara kaleessa ergas biyya deebi'e eegale sumaalee keessaa qabsoosaa itti fufe biyyuma isaa keessaa gaara mul'ataa seenee bakka seena qabeessaa qabsaa'onni oromoo biyya adda addaa keessaa dhufanii itti makamuun qabsoo isaa jabeessan akkana ture jaarraan qabsoo oromoo keessaa kana caalaa dubbachuuf yerootu na dangisaa ganaa imaluu heeda guutu oromiyaa keessaa harar irraa fe'adhe ammallee ka'ee deemsaa finfinnee qaxxaamuree karaa wallagga wallagga keessa akkuma dhaqee gahee wallagga lixaa keessa gaafeetti dhiyeesse warra wajjin deemne keessa baarootumsaa beeytanii dhaloonni isaa eessa abishee garbaa beeytu dhaloonni isaa eessa alabuu qixxeessaafa dhaloonni isaa eessa deebisanii na gaafatan sila maali seenaansa jennaan jedheetti hime gootota oromoo keessa gootota oromummaadhaaf wareegaman kaleessa diida sammuu dhaallolte qeerroo hayyuu gameessa wallagga jennaan silaa barumsaa dhiheessaa feessa kanaaf hayyuun gurguddaan ol ba'aa jara keessa nam waa baratetu qabsaa husu'aa galmeessa kanaaf qabsoon keenyarra ta'e bu'aa qabeessa mee gara baaroo tumsaa tachiisin deebisa barumsa irratti fide xiqqeenyaa dhumrii isaa magaalaa naqamteetti seenee fixee barumsa nama biyyi abdattu tahee bahe beekumsa yuunivarsitii finfinnee irraa fudhate digrii isaa gamoo ijaaruun miti baratus kaayoon isaa isa ka dhuunfaa miti ka biyyatu yaachisa oromoof yaaduu ta'e ganamumaan qoonnisaa sabaaf jecha naftanyaan kenne maqaa jeequmsaa hojiinsaa ta'e jennaaf mirga oromoo eegumsaa hojiirraa ari'amee gadhiise mindaa isaa mindaa nyaachuudhaa miti duraanuu hawwiin isaa oromoo bilisoomsuu kaayoodhaaf abdiin isaa kanaaf gaafne seenaasaa baratuuf dhaloonni galle kunoo gammada injifannoodhaani alhamdulillahi jenna galanni karahmaani irra nu aansi aduwwee tokkoomne falmannaani galle kunoo gammada injifannoodhaani meeseenaa baarootumsaa akkam jedhee ibsee saba koo hubatamaa jechuutu na yaachise kitaaba seenaa oromoo hedduu laalee dubbise gaggabaabsee dubbachuu yeroo na dirqisiise keessuma keessaa fudhee wanta na barbaachise seenaa gootichi qabsoo irratti qabu ilaalchise keessattuu baarootumsaa wanni adda taasise qabsoo oromoo fuudhee yuunivarsiitii seensise barattoota oromoo qindeessee mari'isise ijoollee kaayoo qabdu qabsoo qabsoodhaa wal barsiise maaliif akka baratan deeme karaa qabsiise wantoota qabsoo oromoo sakaalee gufachiise ittime takka takkaan gattaa hubachiise qaanqee bosonaa fuudhee yuunivarsitiin qabsiise gaafii mirgaa gaafachuu ilmaan oromoo barsiise ifaan ifa beekumsaa siyaasaa wal qabsiise kanatu hayyuu gurguddaa har'a nu argamsiise ka har'a shiratattoota qabee afaan qabachiise mirga ilmaan oromoo addunyaa kabachiise. taphatee taphachiise bakka hundaa tokkummaan galle kun gammadaan jifannoodhaanii.
qaafsoon ilmaan oromoon qofaaf bu'aan finne addunyaaf gumaachite bu'aa addaan hin cinne seenaa taaddasaa birroo laalka gaafa finfinne niilsa mandeellaa leenjise afrikaanotaa kenne seenaan oromoo hawaa hin baanu keessa seenne hedduu isaatu dhokate muraasa kadhagenne dhaloonni wareegame haqaaf lubboosaa kenne takka ilmaan oromoo sodaadhaaf gad hin jenne yaa rabbi quwwaan keetisitu mirganuu kenne nutti hin deebisin gabrummaa karaa nutirraa hin beekneen kanaaf dagamuu hin qabnu jarri har'allee hin teenne waan jarri hojjetaa du'oo kaan agarree dhageenne gaafa siidaa jaadam nuti bu'uura keenne biyyuma keenya irratti nuti dhaabuuf wal geenne baalee gobbaan irratti rakkoon xiqqaan hin geenne. amantiidhaaf jedhanii karaa nuti irraan beeyneen maadeessanii nu kaasuuf nu garuu harkan keenne baay'ee oo keessa seenne har'a tooftaan isaanii galli kun oo gammadaan injifannoodhaanii. uummata tokkummaadhaan karaa nagaa diriirse haqaaf falmataa jiru tokko mee wal diriirse jarri walitti kaasuuf amantiidhaan qirqirse. Allaqa baatee fidee diinatutti firfirse wallaala uumaan beeynee walii yaa'ee girrise biiraa dhugee machi. chaayee sirbaan lafa dhiphise beeke ummanni keenya kaayoo jaraa fashalse wal qabee wal qoqqobee balaa guddaa hambise duraanuu waa hubachuu dhabuutuu nu rakkise diinni nu dhaabaa ture dachiisame hangise siyaasaa fayyadamee kennaan kenna fannise waan dhufuun beeku namni yoo aan tarii haqqise tokkummaan keenya jaraaf dhukkuba yoom raffise wal nu dhabseesuu fedhaa hadhaa gan nu lakkise tokkummaa keenyatu barriskee irraa hambise nurraa lafti bal'a. lachoo jaran lafa dhibbise kanaafuu karaa durbee koonarra nutti dhimmise mallaqa duraan nurraa saamee wali cimmise qabatee warra kokkee biran tarree nyaachise amantii miti jarri kanaaf jibbaachise dhimma siidhaaf amantii mee maaltu wal qabsiise amantiin seera mataasaa qaba kan rabbiin nu diriirse ajanda addaa qaba maaltu kana walii ciibse wayyaanee fi gantoota kabiyya wal fichisiise rabbiin nu agarsiise beeyne jedhe tooftaa isaanii galle kunoo gammadaa injifannoodhaanii yaa jarreen irraa amantiif diina wajjin nu bahe osoo dhimmi amantiin jirri lafumaa ka'e akkuma kalee har'aas irree naftanyaa ta'e diinni nurra deebi'uuf mala kana nu dhahe yoo ummanni wal qoode amantiin gargar bahe gidduu hiree baafachuuf ummata waliin dhahe kaleellee barkanumaaf lammiin keenya buqqa'e ollaa waliif buusanii raasaasnitti dhuka'e akka gaafa ummanni tokkoomee haqaaf ka'e jarri shiruma xaxu takkaamee umgattaa'e ta'usumni saamtotaa tokkummaan bittinnaa'e ummanni qabsoo isaa itti fufee milkaa'e galanni kan rabbiiti kun waasiin dhuga'e ammallee isa qabnaa mootii hundaa ol ta'e lammiin keenya ol ta'e tokkoomee falmannaanii galle kunoo gammadaan injifannoodhaanii. hin sodaatinaa ammas dubbiin ganaa nu hafaa akka itti rafan silaa halkan guyyaa yoom rafa as geenne amma booda duuba deebi'uun hafa jabaadhaa qabsooteennaa kuman keenne lafaa qabsaa haallee yoo du'ee qabsoon ittuma fufa suutumaan qulqullaahaa jirjiiramni ni dhufa qabsoon ummata oromoo duras geettee kukkufa amma kaatee dhaabattee diinatu jala kufa walitti dhamaa kaayoon tokkummaadhaan wal sufa ammallee karraaftee jabaadhaa itti cufa sodaa jaraa gattufa ol ka'aa gootummaanii galle kun oo gammadaa injifannoodhaanii. kadiinan ummoosisee duraanuu fayyaalummaa kanurra tursiisammoo sandaran wallaalummaa lamaanuu nurraa kaatee amma yeroon qarummaa bakka teettuun argattu amma booda gabrummaa yookaan hin dhumna malee jiraannu bilisummaa bakka jirtan hundumaa jabeessaa oromummaa bakka dhukkubni tafee kaanee baafana tokkummaan wallaahi amma booda keenyuma olaantummaan nutti hin deebitu lammoo rakkoon kooluu galtummaa jarraa meeqa namni keenya kan hidhamee tumamaa kan biyyarraa baqatee deemee galaan adduma ima miidhama namni teenna keessan adduma laman miidhamnu lamuu lammiin biyyumaaf dhuma reeffallee taatun dhabnu ka awwaalatunuma teennee biyya keenyaaf lollaa hin deemnu lamu amma haqa keenya afis falmaa jabaannee tokkummaan galle kun oo gammadaan injifannoodhaanii. isinin jirjiiramin uf eeggadhaa ilaalchi nurra deebi'uun malaa sirni irree bitaachi amanteen nu qoqqoodeen oofuuf asiifachi ammallee ta'an jiru afaan banaaran achi kanaafuu miliyeenaan godhama aragumaa achi warra harkuu ilmamoo gantoota sabaa wajjin biyya waliin buusaaraa deeme baddaa gammoojji kanaaf rakkoo uumamee furuudha qabna wajjin mootummaa fonqolchuudhaaf deemamaa jira gochi dura dhaabbadhu oolchee siyaasaaf tokkummaan galle kun oo gammada injifannoodhaanii. jara kallattii kanan deeminan karaan hin baasa hooggansa irra turan duraan beeku siyaasa mallaqa duraan saamaan gantootatti facaasa warra harka baratee nu keessaa qabu caasa kanan mallaqa nyaatee biyya fixee rasaasan amantii fakkeessanii waliin boosu hawaasa kana nu harka jira hajabaan nu dawaansa tokkummaa jabeessinee cuqqaaluudha afaansa gantoota irratti duullaa qacitu karaansa malee yoo amantiidha wal kokoonne nu cabsa jajjabaadhaa kun dhaamsaa dura feegowwummaanii galle kun oo gammadaa injifannoodhaanii. duraan seenaa dubbachuu karoorri jalqabame jidduun rakkoon argamnan dubbachuudhaaf dirqame ammas kitaaba tokkon argee ka seenaadhaan guutame kitaaba seenaa dhugaa qofarratti barreeffame akkatti duraan diinni biyya keenya dallame tee duroo sirraa qabe waan nurratti hojjetame laalee yeroo dubbisuu keessi kooboo je'ame hunda dubbachuu yeroo waa xiqqoon hayyame yeroon qabu xiqqaannaan fuulduratti baallame seenaa jalee jalan qofa irratti barreeffame arsiifa yoom dubbadhee kaarma afar kicirame gaafa aanol irratti gochaarra aji argame ras dargeen araara jedhee sobee ummata waame ummanni kumaatamaan achi wali qabame araara dhugaase arsii walitti dhaame meeshaalee dhiisee bahee dhugaase sobame booda irra waraanaan gara hundaan marfame harmaaf harkarraa jiruuf biloofni qopheeffame kallattii tokko qofaan namni itti godhame ummanni akka achi yaa'u takka takkaan dirqame nam kuma sadi irraa harmaaf harki cirame hawwota keenya irraa harma mirgaa cirame abboota keenya irraa harka mirgaa cirame cirame yoomni ifame waarra ajiitu hojjetame mukkeen naannoo san jiran gubbaatti fannifame kan mormumaa isaanii irratti cirame gaddirame gootummaa jaraa ibsuuf kun hundi raawwatame mee eessa jira jettuu sabna kanan miidhame kadhiifama namaa godhuu kun itti raawwatame kanuma wajjiin har'a nageenyi maa dhabame gochaan kaleessaa suni har'amaaf dagatame sunan qate har'allee shirrimaaf nuttaxame wayyaane yoo hojjatte jarrimaatti makame mafdiin awwalii galee nurratti ijaarame maaqabiin addaa maaliif uummatarra kaayame yeroo tokkummaan buluuf waadaa walii galame. mootummaan aqaarra biyya keessaa filame eeltiraaf itiyoophiyaanu walitti araarame gochaan salphinaa kun maaf nu keessaan argame ka itti wareegame bilaashaa lubbuun qaaliin galle kun oo gammadaa injifannoodhaanii. tarkaan findiinni qabu yeroo ammaa kanatti shira mallaqaan xaxuu deeme bakkaa bakkatti hayyoota fixuudhaaf as keessa alkallattin saba kamuu haa ta'u nama yaadu biyyatti barbaadanii fixuudha akka kaayoo jaraatti injinar simanyoo baqqalaa laala akka fakkeenyaatti ajjeesan dhokatanii finfinnee keessatti kanaafuu nan dhaammadhu jabeesse hawaasatti wanni takkallee hin toltu beekaa hayyoo dhalatti kanaaf jarri hayyoota fixuurratti yeeffatti ammoo gantoota irraan akkaataa mijeeffatti nuti kaduuloo qabnu dursa gantoota irratti qulqulleessuuf keessaa baadiyyaa magaalatti dildila jaraa kutuu qabnaa tattamatti rabbiin gargaarsifannaan wallaahi hin salphatti bombii meeqa qabaarraa duru harkaaf harkatti jarri hidhatee ammoo nu hidhannoon alatti ammas ni hinjifannaa jabaadhaa haqarratti jabaadhaa hin rafinaa madaan abbaa alaalatti jarri nu deebisuudhaaf sirna irree jalatti waan hojjetame dhageetta gaaf kaa wallaggarratti dubartii ciniinsuudhaaf deemaniin hospitaalatti rasaasatti dhukaasuun ajjeesan karaarratti biyya waliin dhayuudhaaf hojjetamaa kun marti asirra dubbiin kiyya saba tokkollee laalu diina qofarran malee kana eenyu wallaalu saba kamuu haa ta'u warra shira daldaalu warra ummata nagaa seenee balaadhaan faalu bu'aa nageenyi qabu balaan qabu madaaluun eenyu kana godhaara sirri tubannee laalu nu ummata nagaati ka du'u wal awwaalu ammallee nagayumaan jiraachuu kanuu caalu kana namni gaafatu namni soori alaalu rakkoo jiru tokkoomne wal wajjin furuuf yaalu diina ija takkattiin tokkoomne ofirraa laalu kana goonaa yoomi iyyoo fiduun dandeettu maalu dirqama waan tare laalu beekaa kaayoo isaanii galli kun oo gammadaan jifannoodhaani galli kun oo gammadaan jifannoodhaani galli kun oo gammadaan jifannoodhaani.